they crown him a king say him be dey into real him be dey into real estate business and him and his brother come use am defraud people wey come make police come dey run after dem katakata patapata patapata patapata for joining me in this video my name na pat and this one na gossip channel so guys the topic we we'll get about oni of ife oni of ife wey una know na a traditional ruler wey be say people him dey very popular and famous like many people know him many people like if you wan many people like as people dey do campaign all this presidential campaign they will go meet him to go pay homage to him you know many people they, he so popular and he has some kind of influential uh, power or power and he influences people in a different way but recently everybody know say only of if you come dey get married married married married after and after and after after again like in between two months he married seven women so this alone come dey give people concern dey come dey talk so many things wey be say both ones wey be say people suppose talk and don wey be say people no suppose talk but the major thing and the reason why i make this video that is what i want to discuss not just only about him marrying different wife but then i begin today say news wey be say i be read about Ooni of Ife and when i come see this news about Ooni of Ife even though say during the time wey be say him be marry Mariam there was a news that come up say him marry Mariam because say Mariam wan help am to come settle some debts wey be say him don accumulate even before they come crown am king so as that woman bin go small but e no too like come out people no really too talk about it that one close pekem because him come dey marry other wives dem come dey give people other news dem like to talk about instead of talking about that issue wey rise because the way wey i see i come hear say many people dey come for their money because they there is a lot of debt up and down wey be say e dey around onion fifi wey be say they suppose settle Now, as in when they marry a numerous wife, babe, you know, people begin to reason, people begin to think. But me personally, what I begin to like, within I can't reason, I try to Google about Ooni of Ife. I try to know what has he done for his for his village, for his town being Ife. Ife. I try to Google it. I've not really seen any tangible thing we be say Ooni of Ife don do for him town. Yes, truth be said i only hear say him be lawyer i only hear say he's school abroad but there's no single like tangible something we still don hear say him do for him people but instead of hearing at least him don't do this him don't do it like me i expect like make a gree like when obi kubana be the marketing drink wey he call bitter bitter something bi something odogwu bitter when he be the marketer i remember say him visit obi kubana him visit um, oni of ife to influence that product when uh, okay just like as um, this redeem now redeem dey do their conventional or uh, something they say invite him he still there presently obi don visit uh, oh, don visit oni of ife um, uh, elehana uh, don't mind me for this my boy. uh, eh, tinubu don visit obi people i can mention it they are too numerous for person to like mention everything say see this one don visit oni this one don visit oni meaning say what why why am i pointing these people say they dey visit oni i no dey point am because say just to let just to because it's old story everybody knows that prominent people do visit oni now the area i'm going there with the influence this man have what has he used that influence to do for his town his hometown wey be ife what has he been able to achieve for this town that is my own question and on the process of like trying to dilute it trying to google trying to find out more about oni of ife except the power that is being bestowed on him i'm not talking about the power i'm not talking about i'm talking about things that he has done in the for in the life of Ife people aside the spiritual part of uh, the spiritual rules within the pray rules within the pray no be wetin i dey talk about i dey talk about say wetin him don do for the town where him come from the Ife instead of marrying these numerous wives the way him dey marry na the area where i dey go you know because now instead of like him breaking record guinness book of record as the king wey marry seven wife in between two months what really what record has he set so far as a king that is so civilized that is so uh, exposed what has he done in, in the life of his people nothing the real if na french people they say the real nothing absolutely nothing he never do anything in the life of ife people rather when him be there before the crown and king him and him brother be they do one business wey so dem use the dupe people dey do people dey collect collect money people wey come in debt come full around him now we say according to the news e come be like say people come dey talk say the reason why him dey marry all these women na to come help am settle debt there because they are women that have so much influence they are they are untouchable they are women that has made the money they and they no dey come into that marriage to look for wetin only go do for them they only wan come into that marriage to get more power more prestige like to be referred as her majesty no be the cash they have made the money they are women of success career they are classic classic women okay so now being their classic men just wanted that title only of if what does he want from them some of them are older some of them are very much older like Miriam is older even though say she claim say she dey in her early forties, but i still see her facial look she's old. this one now wetin they call her this one wey be say she own african um, african uh, uh, fashion fashion showroom in london Do, i think is it ronke eh? yeah one of them is around late fifty eight. and at the same time she has money she have made it but she can't marry only just be referred as olori her emergency queen as all of them they automatically change their name on any of their social media page their business page so just like that only of if two dey marry dem to come settle debt that him don accumulate when he when when who god knows when so e no really dey funny and the, him don do and this marriage of e of a team, him don do am to the extent people wey no suppose talk about him people wey no even reach to like mention his name only of Ife don dey talk trash people like Blessing Nkechi blessing nkechi sunday don write for her page say only of Ife please i'm patiently waiting for my turn o oh. thank you sir i feel say is that one caricature no be play no be joke no be play play as in huh? is he not clout is he not making jest of him so that is why i feel say Ooni of if he so far what has he done for his entire town that is as in that is remarkable that people can see can remember him of after tomorrow instead of aside marrying this women the way him dey marry be say him go still dey marry dey marry dey marry and him go still marry again e no make any sense to me i think that is how i feel about it and looking at the whole mess and the people that are crying on his head because of he's now untouchable they cannot do him anything because he's now a king they cannot do him anything the land o the money everything is gone forever and after that whole thing him they live happily They marry hundred women at the same time so guys i think this will be the end of the video feel free to share me your your thoughts in the comment section thank you so much for watching this video hopefully i will see you back in my next upload if you have not subscribed please help me to subscribe and don't forget to hit the notification bell all right see you and god bless you